እንግዲህ ኒውስ ዊዝ አሜሪክ isi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no kunkera rwandi washington dc mwiriweneza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fideni yongabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha abarundi uburundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi tunda ugategereza ko uzoshikirwa ukabura umwana nk'ujya niwo mutuma kuvuga ngo azane amazi yagiye mu gitondo nubwo ntaraza ayo bavuga ngo nayo kuri rusenga nk'umugore umurungitse nko mu gitondo n'ubu ntaraza
abona abanyagihugu mu ntara ya kirundo mu burundi basobanura impungenge zituruka ku ibura ry'amazi aho baba turavuga no kwitanguzwa kuri uyu munsi wa gatanu muri kaminuza yitiriwe nairobi ry'ibiganiro ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane mu rwanda tubafitiye n'ikiganiro kiracerekeye amagara y'abantu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho uburundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi ku rwego rw'igihugu uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya kirundo ibangamiwe n'uruzuba n'ikibazo c'amazi meza umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije avuga ko ibishoboka biriko birakorwa kugira amazi akingigwe bikwiye ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu raymond zimana
uburundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi ku civugo kigira giti ntihagire n'umwe asigara inyuma mu gukingira amazi uwo munsi ushitse mu gihe amazi meza ari kibazo aho wahimbarijwe mu ntara ya kirundo ahabereye ibirori ku mutumba wa gatete muri komine ya busoni banywa amazi y'ikiyaga gweru aho bavoma ayo mazi niho bamesurira bakogamwo ndetse n'ivyorogwa bikashokera aba ni bamwe mu banyagihugu bo kuri uyo mutumba amazi meza ngahino ni ikibazo kubera amasoko aviyo za gatare mu buhasa vakure abantu benshi baba bakeneye amazi meza baratunda ugategereza ko uzoshikirwa ukabura umwana nk'ujya niwo mutuma kuvuga ngo azane amazi umuntu agiye kuvoma ata um, yagiye mu gitondo nubwo ntaraza ayo bavuga ngo nayo kuri rusenga nk'umugore umurungitse nko mu gitondo n'ubu ntaraza si amazi meza gusa akenye muri ako karere n'imvura isa n'iyabuze mu gihe igice cya kabiri cy'umwaka w'irima kigeze hagati nk'iyo imaze kuboneka muri ako gace abaho bavuga ko yaje yonona oya imvura ntayo kabisa nk'ubu kuri utasi turatashe uko nta kintu na kimwe tugeze turonka n'ubu naho kandi bizote babibuku nk'iyimbu y'ibigori biba bigeze ku nyine tuba tubagara ibigori bimeze neza nta kintu gihari amasaka bakuze abamaze kuriha nk'ibyo bya biri ngaho mwonga ngaho byo ubona nga ni imvura zibizanye zimaze kugwa kumva rima y'imeshi itanguye yashatse kuduhitana n'amazu akaguruka niyo duheruka imyaka twari twateye iduharage yafatira atakiranye Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo amyesha ko iyo ntara ifise umwitwarariko wo kubona amazi yose ashoboye kuboneka muri iyo ntara agiriye akamaro abanyagihugu uwo mutware ntasiga inyuma ikibazo c'amazi meza amaze gukwiragizwa mu banyagihugu ku rugero ruri hasi cyane hano mu ntara yacu intara biraboneka ko abenegihugu ashobora kuronka amazi meza batarenga ibice mirongo itatu na bitandatu kw'ijana amakomine atanu ku ndwi bashikana ibice mirongo ine kw'ijana mu gukwiragiza amazi mu benegihugu ikibagiwe co niya komine musanzwe muzi ya bugabira yoyo itanashikana n'ibice icenda kw'ijana uwo mwitwarariko w'abarongoye intara ya kirundo hamwe n'abo barongoye uri mu vyatumye umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi uhimbarizwa muri iyo ntara deogide rurema arongoye ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije twashimye kuza kuhimbariza muri ino ntara ya kirundo komine busoni kuko tuzi neza ko ari intara idasanzwe e, nk'izindi yamufise ingorane zijanye n'ihindagurika ry'ibidukikije hanyuma nikena ry'amazi cyane twaba twashimye rero kuza duserukira leta y'uburundi kugira ngo duhe umwizero abe n'igihugu yuko ingorane barimo tuzizi kandi tugiye kuja hamwe nabo kugira ngo tuzitorere umuti mu nyishu zigiye gutorwa vuba harimo gukingira amazi bikwiye aba y'amasoko ay'inzuzi canke ay'ibiyaga azokingirwa mu gukingira ibidukikije no mu kurandura ibiti binywa amazi vyegereye ivyo bice nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji yabijejwe rurema ati amazi y'imvura iboneka gake mu karere ka bugesera azokoreshwa neza uko bitahora iyindi migambi iriko irarangurwa bijyanye no kubaka ibikono byegerezwa mu amazi y'imvura mu ntumbero yo kuyaziganya gutyo ashobore gukoreshwa mu gihe c'ici no mu kuvomera imirima hamaze kuboneka imvura muri komine busoni abarimyi benshi bavuga ko bamaze kuyibona akatarenga kabiri kuva irima ry'impeshi ritanguye ni mu gihe n'ikigo cy'igihugu kijejwe guteganya ibihe mu burundi ijebu kimaze gutangaza ko imvura ishobora kuba munsi y'urugero rw'ifatiro muri kino gice cya kabiri cy'umwaka w'irima mu karere karimwo intara kama ya bugesera mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mudutunge rero inkuru ntiyari yaremo nzimana nk'uko muvyiyumvitiye inkuru twari twateguriwe na jean bosco ndarurinzi
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc kuri uyu wa gatanu muri kaminuza yitiriwe nairobi hatangujwe ibiganiro ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane mu rwanda abatanze ibiganiro basabye ko iyi jenoside ikwiye kubera ikigwa afurika yose abantu n'amashyirahamwe bakagwanya bivuye inyuma ikintu cyose canke imbarutso yatuma jenoside isubira kwaduka canke kuyikokeza eroje burikaneza niyo nkuru dufitiye ari nairobi
muri imwe mu nzu y'amakoraniro ya kaminuza yitiriwe nairobi mu kiringo hafi cy'amasaha abiri kuva isaha zine n'igice z'agatondo gushika isaha indwi n'iminota cumi n'itanu z'umuhingamo ubuserukizi bw'u rwanda muri kenya bufatikanije n'iyo kaminuza batunganije ibiganiro mu ntumbero yo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itanu ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi hari hatumiwe abigisha muri za kaminuza abahinga abakoze mu bisata bitandukanye byafashije inyuma ya jenoside abaserukiye ibihugu byabo amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abanyeshuri bo muri za kaminuza abatanze ibiganiro ahanini bashimikiye ku kabi n'akabi bikazanwa na jenoside ingene ingengabitekerezo yayo itangura buke buke ihereye ku ivangura ry'abantu mu nzego no muri serivisi bakenera uko amahibukwa abo yahitanye atanzigo n'ukwihora ahubwo bigakorwa mu nzira y'ubwiyunge no kurwanya ibyiyumviro n'imigambi iganisha kumenyesha kwihonyabwoko hamwe no guhana abakoze jenoside n'ababandanya kuyikokeza inyuma y'ibiganiro dr richard masozera aserukira u rwanda muri kenya yabwirijwe ijya amerika icatumye biyumvira gutunganya bino bikorwa ni ngombwa ko abanyarwanda aho ari bose bagira uruhare mu kwibuka iki gihe kitari cyiza twakiyemo nk'igihugu ni uko gusa muri iki gihe bibaye mu mwaka wa makumyabiri na gatanu byabaye ngombwa y'uko bifatwa ku rundi rwego nk'uko mubizi imyaka makumyabiri n'itanu ni sembolike ku kintu icyo ari cyo cyose byari ngombwa kuko tugaragariza n'abanyarwanda bari hanze n'ababa muri iki gihugu cya kenya muzi mu cyongereza bavuga kapitale cosmopolitan ifite za ambasade nyinshi kartier general za un ebyiri zikomeye twumvaga mesaje aho u rwanda rugeze n'ibibazo byakiyemo n'intambwe zakozwe n'ibyo tureba imbere bisigaye byagezwa ku abantu bangana gutya cyangwa odeyanse ingana gutya mu bari bitabiriye ibi biganiro harimo mutoni anne valerie yavutse navutse imyaka itatu inyuma jenoside ibaye kuba naravuze nyuma ya jenoside ntabwo bivuze ko ntazi amateka yacu y'u rwanda ku batukiri bato batwibukije ko kwibuka bitavuga ko tugomba kuyagerwa ahubwo kwibuka bivuze ko tugomba gutera intambwe dusiga amateka mabi y'igihugu cyacu cyagize impamvu naje hano ni ukugira ngo ngeninge knowledge mu kwibuka menye impamvu twibuka menye impamvu amakoti menshi nka gacaca yaje menye impamvu hari abantu benshi bafashe umwanya wawe kugira ngo bige kuri jenoside y'u rwanda kugira ngo natwe tukiri batoya tubyumve kandi dukomeze dukumire amateka mabi igihugu cyacu cyagize bwana masozera nawe yagarutse ku ngingo nyamukuru leta y'u rwanda yafashe abantu bari babaye cyane muri icyo gihe hari abantu bari bashavuye nk'uko muvuga ariko kugira ngo turebe imbere dushobore kongera kwiyubaka nk'igihugu byari ngombwa yuko tudahora tukongera tukibona nka bamwe tugashyira hamwe twubaka u rwanda rw'abanyarwanda rutarimo amoko rutarimo abitwa abatutsi abahutu ayo moko hari umwe mu babajije ibibazo yasabye yuko yovanwaho n'igihe cyo kwibuka ubuserukira u rwanda muri kenya mufitiye inyishu jenoside n'ubwicanyi bukorwa bugamije kwexterimina egurupe runaka yego hari abandi baguyemo ariko ntabwo bapfuye kubera ko bari tageti nta muntu wari ugenereye ngo bapfe abandi bahabwa agaciro iyo periyode nk'iyigeze yo kwibuka twese duhurira hamwe kuri iriya memoriyare izwi nini ya gisozi ariko iyo turangiza icyumweru cyo kwibuka muzi ko tujya ahantu hitwa rebero hari abapolitisiye bagize uruhare bari amoko atandukanye ariko n'abapolitisiye bagize uruhare mu kurwanya cyangwa batari mu murongo w'ubwicanyi mutoni nawe na bagenzi be bafite icyo bahanura urundi rwaruka njyewe mu banyeshuri twigana ntabwo njya nandukanya ngo uyu ni iki uyu ni iki mpamya yuko n'urubyiruko rugenzi rwanjye nta muntu n'umwe ushyigikiye ibintu by'ivangura twese twibara nk'abanyarwanda ahasigaye ahubwo tugaharanira gutera imbere twebwe nk'urubyiruko ntiturebe ngo eh, amoko yaratuvanguye ahubwo turebe ngo ni he dushobora gufasha igihugu cyacu kugira ngo kigere kugira ngo dukumire ntabwo ari mu rwanda gusa byaba bishobora kuba ahandi hantu kwibuka jenoside yabaye ni ukugira ngo tumenye amateka yacu nubwo ubuserukizi bw'u rwanda bwatunganije bino biganiro mu ntango z'ukwezi kwa kane abanyarwanda bari muri kenya bazosubira kwifatanya n'abari mu gihugu hagati kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze habaye jenoside yakorewe abatutsi eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye ikiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
guhindura ingendo mu muryango ni bumwe mu buryo bwatuma ababyeyi bafasha abantu kwirinda kwandura umugera wa sida ababyeyi bo muri komine nyanzarake y'intara ya makamba mu burundi basanga kuganirira abana ataguhishahisha biri mu bituma bataja mu ngeso mbi baganiriye na mugenzi wacu francine ndiho ku bwaye ibihe by'iterambere bijyanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu kungura ubumenyi kwinezereza n'ibindi biri mu bihahamura ababyeyi bafise abana bariko barakura muri ino minsi bamwe mu bayagiye ijwi rya amerika baremeza ko iterambere ari ryiza ariko ugasanga ririshe aho gufasha bahagarara hanini ku matelefone ngendanwa aguriye cyane ubu mu bana akabajyana mu bibasamaza abana b'ubu byarenze aya matelefone nayo aza asongera isibe abana kare bariga ubu ntibaciga abari ku telefone umwanya wo kwiga awumara ari ku mateleviziyo ababyeyi nabo henshi ntibaba ariho bari ngo babakurikirane hajya rero iyo bagiye kubiraba nabo n'abantu uca usanga bibatwaye mu bindi bintu umwana agera kumenya ibintu bimurengeye akiri mutoya uzogwera aho wibaza ko hava umufasha mu ndero umuhanura hariho ibintu byinshi yamaze kumenya byanamwononye bitagira n'ikimazi nibyo hari byo dusanga aho bifise ikimazi abana bibagira ikimazi mugabo kuri ubwo buhinga bwa none haracaho n'ibindi bitagira ikimazi bimaze byonona n'imico nivyo hariho ubuhinga bwa none hariho iterambere ariko turakeneye ko abantu bakuru bazi imico y'abarundi y'uburundi bakamenya ico umwana ateza kubaha ico atinya ico mumerera nabi n'ico mugirira ikimazi twaraganiriye ico kibazo n'urwaruka rwigiwe imbere ruriko ruraheza amashuri ya kaminuza ruratwemerera ko ubuhinga bwa none naho bubafasha mu bushakashatsi hari ababwisunga mu kuja kurondera ubundi bumenyi budashemeye ubuhinga bwa none bwateye imbere nk'uko dukunda kubibona hariko ibibi ni vyiza hariho ababikoresha n'ivyo mu kugira ngo bamenyekanishe amakuru n'ibindi bintu vyinshi mugabo hariho n'abandi babishirako ibindi bintu bibi barabitora nyene facilement hama bakaca baguma biraba bikabica psychologiquement bikabatesha umwanya bikabakwegera mu bindi bintu vyinshi vy'ubushurashuzi n'ubuhumbu n'ibindi bintu vyinshi birashobora kugira ingaruka mbi kuko surtout ko batangura kubiraba bakiri abana ivyo babonye baca bashaka kuvyaplika kurya nyene babibonye ingwara zirashobora kugwirirana nka za sida reka n'izindi indwara zica nyene mu bijanye no guhuza ibitsina mugabo ayo ma rezo sosiyo ntiyama ari mabi cyane nibaba bakiganira n'abavyeyi bitaho cane kuri birya babona canke ivyo abandi bababwira baciye kuri ubwo buhinga nibabona yuko umenga vyose barabizi canke inyishu baza kuyikura hari uwudafise telefone agasarana abavyeyi akagerageza uburyo bwose akayironka ugaca usanga yayihawe n'abagenzi canke n'abandi bantu abavyeyi biwe batazi twahavuye twegera umuhinga Beni Ndayishimiye asanzwe ari umuhanuzi mu bintu vyerekeye ingo n'ubuzima ndangagitsina abanza kutubwira ibikuru bikuru abana ubu bakunze kurondera baciye ku buhinga bwa none nko mu matelefone abana barakunda kurondera amakuru kuri telefone kuri za whatsapp kuri za facebook kuri za youtube ugasanga abana bagiye kurondera ca kintu umuvyeyi atamubwira muri bijya navyo harimo inyigisho novuga nziza mugabo inzo nziza usanga zirengeye ubwenge bwabo ubwa kabiri naco novuga ahubwo nyinshi hari inyigisho mbi kuko uravye nk'ivyo abana bakunda kurondera mu telefone usanga ari ibintu bapibiriya vy'abantu bapfa gupibiriya uko bitarimo inyigisho ikomeye ugasanga harimo n'ubusambanyi wanashaka uno munsi rero novuga yuko abana birageze vyaho uno munsi bashobora kuba bazi n'amaapplication cyangwa usanga niyo barondera abahungu n'abakobwa bakundanira Beni Ndayishimiye aravuga kandi ico vyica mu buzima bw'abana usanga bashaka kwigana ibyo babonye kuri ubwo buhinga ingaruka mbi za mbere ni z'uko umwana aronka ubumenyi butari bwo ni ukuvuga bujanye n'ubuzima bw'igitsina ubwa kabiri atangura gukora iyo mibonano mpuzabitsina gugira ubuhumbu ushurashuzi iki akiri muto bivanye kuri uko ugasanga atangashaka kugira ikintu ca conformisme kwigana ivyo abona n'ivyo yigishwa iyindi ngaruka mbi iriho ni uko uzusanga uyo mwana amaze kuzuzwamo izo nyigisho mbi akura muri izo rezo sosio usanga umuvyeyi niyo abimenye aje kuzana ya nyigisho yari kumuha kuva kera itacinjira ico rero ni ikintu novuga yuko umwana kimwonona ubwa mbere ubwa kabiri usanga bishobora no gukwega inda zishushu tuve kwandura umugero wa sida si tuve ubwo ugasanga umwana biciye bitangura kononekara mu buzima bwiwe uwo muhinga abona ko bikenewe kandi vyihutirwa kw'abana baronswa umuco n'abavyeyi babo mu vyerekeye ubuzima bw'igitsina n'inyifato nziza bogira asigura ko ibyo biri mu byofasha kubarinda izo ngeso mbi bakura hirya no hino kubera kubura ikiyago mu miryango francine ndiho kubwayi bujumbura ku bwijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington disi akamaro ko kuja mu mashyirahamwe y'abakenyezi ni akahe nibyo mugenzi wacu oriane itangishaka yaganiye n'umuyobozi w'ishyirahamwe nyamirambo women center rikorera inyamirambo kimwe mu bigwati biri mu gisagara cya kigali mu rwanda madame marie aime umugeni yaganiriye kandi n'umukenyezi yafashijwe n'iryo shyirahamwe madamu umugeni atangura avuga uko iryo shyirahamwe ryatanguye
twatangiye umuryango wacu muri bibiri na karindwi turi abadamu n'abakobwa cumi n'umunani tugira ngo turebe uko twashyira imbaraga zacu hamwe tuzamurane dutere imbere mufasha none abakenyezi bangahe cyangwa abigeme muri iki gihe twafashije abadamu n'abakobwa batari bakeya kuko tugitangira twari turimo twigisha abadamu batagize amahirwe yo kwiga gusoma no kwandika tukabigisha gusoma no kwandika ni igitekerezo twagize kuko muri abo cumi n'umunani bari bagize nyamirambo women center batangije umuryango hari harimo batatu nabo batazi gusoma no kwandika nuko igitekerezo cyaje cyo gufasha n'abandi batize gusoma no kwandika kugira ngo nabo baze kwiga gusoma no kwandika twagiye twigisha abadamu batandukanye mu midugudu dukoreramo mu karere ka nyarugenge ubu n'ubu turacyabikora muri iyo myaka yose itambuye ishyirahamwe ryanyu rero rifasha gusoma no kwandika hari ibindi bindi mufasha abakenyezi n'abigeme babitura
iyo barangije kwiga gusoma no kwandika biga n'umwuga w'ubudozi twatekereje umwuga w'ubudozi tuvuga tuti niba umuntu arangije kwiga gusoma no kwandika byaba byiza yize n'umwuga wagira icyo umufasha mu buzima twigisha rero no kudoda hakazamo n'abandi bakobwa n'abadamu batandukanye batabashije wenda kurangiza amashuri yabo nabo tukabigisha umwuga w'ubudozi naho twabashije gufasha abo badamu ba kereya koperative ubu bakaba bafite koperative yitwa umutima bakoreramo bakabasha kugira inyungu babivanamo
niyo koperative nayo nyine turayigaruka ko mu kanya utubwira ibindi ido n'ido ryaryo none uburyo mukoresha muri nyamirambo center buva hehe ni mu banywanyi ni mu bagwizatunga ni mu bagira neza mukora mute
tugitangira nta bushobozi twari dufite twatewe inkunga n'abagiraneza bo mu gihugu cya slovenia baduha inkunga zidufasha kubasha kugura ibikoresho bikenewe kugira ngo twigishe gusoma no kwandika gukodesha inzu bikenewe kugira ngo twigishirizemo ubwo budozi bagenda badufasha mu myaka yo kugeza nko muri bibiri na cumi na gatatu ariko nyuma ya bibiri na cumi na gatatu guhera nko muri bibiri na cumi na kane twabashije natwe kuba twakwishobora tukabasha kuba twakomeza gutanga ayo masomo tutategereje inkunga zituruka hanze urakoze cyane reka duhindukire gato kuri goreti nyirakamana muri kumwe ngaho mu ishyirahamwe nyamirambo wimeni senta goreti bimwe mu byo mu bibazo cyane cyane duhereye kuri aho muba i nyamirambo bimwe mu bibazo abakenyezi n'abigeme muri ako karere bahura nabyo mu buzima ni nk'ibi
ibibazo duhura nabyo ibibazo by'ubukene
birumvikana ko rero mumaze kugerageza kumenya gusoma no kwandika n'ibindi byinshi kumenya ubwo kudoda gushona bishobora kuba gushobora kuronka uburyo bwo kumbure ku gutangura ubuzi bwanyu cyangwa gutangura imigambi yanyu none we wamenye nyamirambo senta gute bigenze gute watanguye kuza aho ngaho gute
nanjye guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nabonye itangazo rimenyesha abantu bashaka kwiga imashini ubwo nanjye nzamo gutyo niga imashini ndarangiza nyuma yaho bibiri na cumi na gatanu nanjye barampamagara bamakazi nanjye najemo none wahereye kuri uko gusoma no kwandika nawe cyangwa wahereye wakomeje nyine wiga ubwo budozi njye nzi gusoma no kwandika ariko bashyizeho itangazo ryo kwigisha imashini nanjye nza kwiga ubuzima bwawe none kuva ugitangura muri bibiri na cumi na gatatu bwahindutse gute bumeze gute kuva ugitangura kuza aho ngaho
icyo gihe nyine byabaga bigoye ariko ubu ho bigeze umuntu warabasha kwigurira icyo akeneye icyo washaka cyose wakigurira mbese ubuzima bwarahindutse
ni ukuvuga uraronka abakiriya bawe ubadodere impuzu imyenda nk'uko mubyita ukinjiza amafaranga buri munsi
muri koperative ntabwo nkorera hanze nanjye ndi muri koperative nk'umukozi reka ngaruke gato kuri madame umugeni kuri iyi koperative nyine twari twavuze mu ntango umutima koperative ikora gute iyo nyine goreti arimo ikora gute koperative umutima niyo twatangiye kugira ngo ba bantu twigishije nubwo wenda bize harimo abatarabashije kuba bagura izo mashini ku giti cyabo ngo batangire bizinesi turavuga tuti noneho reka tubashyire muri koperative bakoreshe za mashini tubigishirizaho babashe kubibyaza umusaruro babashe gukora ibintu bishobora kugurishwa bikabaha amafaranga none nk'umuntu ashatse kwinjira muri iyo koperative icyo gihe hari umutahe byasaba kuko kenshi usanga abakenyezi batinya ko haba hari imitahe cyangwa amafaranga basabwa kugira ngo batangure kwinjira muri koperative ibyo byo byasaba uburyo bungahe kugira ngo umukenyezi yinjiremo
kuko nyamirambo wimeni senta yari ihari ikabaha ubufasha bw'ibanze ntabwo byabaye ngombwa ko buri wese avuga ngo ndazana uyu mugabane n'undi azana uyu mugabane tuwushyire hamwe tubashe gukora ni ukuvuga ngo umurambo w'imena senta yabahaye intangiriro itabasabye umugabane w'uyu n'uyu n'uyu buri wese abasha kwiyumvamo ko abishoboye kuba yaza agakora adasabwe ngo ndazana umugabane ungana gutya murakoze cyane rwose turagaruka ku kamaro no ku buryo amashyirahamwe nk'ayo akora nk'uko twabivuze mu ntango amashyirahamwe nk'ayo ni menshi akora ibintu bitandukanye ariko ugasanga kenshi abakenyezi ntibayitabira bagumye muri bwa bukene muri kwa kutamenya kwa kwikumira bo nyine ni nayo mpamvu rero twafashe kano kanya kugira ngo mugerageze musigurire bamwe muri bo kumbure akamaro kari mu mashyirahamwe nk'aya abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo nyine barafise ibibazo barafise ibyiyumviro baterera tuje ku murongo rero twakire uwitwa augustin amahoro neza augustin
igitekerezo natanga iyo mishinga ibiharanira inyungu ku bari n'abategarugori bo mutamu w'ikikiriza n'abanyacyaro nabo batera imbere kandi aribo rubanda rwanda rw'ijoro rugufi ni nabo cyitegererezo cy'igihugu iyo turi kubibona mwaho ngaho mwaho mu mijyi tuba tubibona nk'aho bikurira abantu bi- bize gusa n'abandi b'icyubahiro kandi abantu- abanyarwanda bose bamaze kuzamuka Mm, madame mugeni yego ah, murakoze cyane nibyo koko ibintu byatangiriye mu mujyi ariko hari n'ababikeneye bari mu cyaro ariko bitewe n'ubushobozi tuba dufite umuntu akora icyo ashoboye twahereye aho twari dutuye ah, icyakora umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani twagize amahirwe yo kubona abadutera inkunga tubasha kujya kwigisha gusoma no kwandika no kwigisha ubudozi mu mu- mu majyepfo ahantu bita ku mugina mu murenge wa mugina ni ahantu mu cyaro hari abantu nabo bakeneye kwiga gusoma no kwandika tubigisha n'ibyo gutunganya imisatsi turashaka ko nibura nabo nibarangiza kwiga bazabasha gukereya koperative bazakoreramo noneho nabo bakabasha kwiteza imbere muri cya cyaro aho batuye Mm, rero ibintu byose biterwa n'ubushobozi dufite ushobora gusanga kuko hari abantu bari kure cyane babikeneye ariko imbaraga dufite ntabwo ziba zitwemerera kujya muri buri cyaro ahashoboka hose urakoze Mm.
cyane reka twakire kandi kuri telefone witwa thomas thomas uratwumva Eh, hama je muri make ndi mu bantu batera inkunga abantu bita aba abategarugori cyangwa abo twita abakenyezi mu burundi n'abantu muri rusange igihugu kidafite abakenyezi bazi guteza imbere igihugu kwiteza imbere igihugu kirinda gusubira inyuma kuko biravye muri muri rusange nibo barimyi muri rusange bakomeye ku rwego rw'igihugu nibo borozi kuko uhura abagabo bari mu butundi biruka kurobera irya nino mu ugahura bo nyene basigaye ku isuka bararima bagasarura bagashora no mu masoko abandi batashoboye kurima bagasuma urumva igihugu kigatera imbere kubera umu- umukenyezi yitaye ku bikorwa muri rusange rero novuga nti abantu mu bakenyezi bonyene nibo nkunda gushira ku ikosa abakenyezi umenga baracafise agatima ko kwinubana hagati yabo umenga umukenyezi ntiyofata mu mugongo uwundi umenga ntiyokunda uwundi urumva ugaduhura harabamwo no gusuzugurana rero icyiza ni uko abantu bitwa ko bize bagatera imbere bagatera intambwe bijya bintu bize nibagende bavyigishe bajya ba- bajya abagore bajya abategarugori bo mu cyaro cyangwa bo mu misozi abantu batari mu gisagara babigishe nyine bo kwiteza imbere mu burimyi bogira amashyirahamwe bo bokora ibindi bintu byo- byobafasha bigasahiriza mu muryango kugira biteze imbere ntibabe aba bandi bo kurondera ba bandi bo mu miryango iwabo ba bana b'iwabo bize gusa ngo abe aribo bigisha gusa bagaca bibagira ba bandi ba- ba ruguru bishwe n'ubukene kubera bama ku isuka atari ikindi kintu bariko barakora cyobasahiriza mu muryango Ah, nk'abadamu twebwe turi abadamu bagera kuri mirongo itanu na batanu natwe ubwacu turashyigikirana ntabwo nzasuzugura mugenzi wanjye kuko hari icyo ashoboye yamfashamo rero tugira uburyo bwo gukorana icyo nzi nkakibwira uyu niba turi kudoda hari aho nzi kudoda neza kurusha mugenzi wanjye ndamufasha tukigishanya Ah, ntabwo rero ah, tugira ikintu cyo kuvuga ngo abadamu barasuzugurana imbizi cyangwa se baribagirana ukibagirwa mugenzi wawe tugerageza gukora nk'abantu bari hamwe kandi bashaka gutera imbere twishyize hamwe kugira ngo dutezanye imbere rero dukoreye hamwe kuko ntihagire uwumva ko ah, asuzuguye mugenzi we uriya ntacyo yangezaho oya ahubwo hari icyo yakungura cyangwa nawe hari icyo wamwungura
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibiganiro rero tutari tubafitiye kuri iyi saa hariho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tukaba tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasire gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha wabihagarariye ni etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo mugire ibihe byiza n'umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika